muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ni iki gitera abaturage bamwe na bamwe gusagarira abategetsi bakomeye mu ruhame ikibazo radiyo yanyu yibajije nyuma y'uko perezida w'ubufaransa emmanuel macron akubiswe urushyi n'umuturage ejo hashize iyo bita imbamutima zinyakiwe zikunda kugabanyiriza icyo bita agaciro muri wowe mu kubura ingufu noneho bikazatuma uhinduka umuntu ubwonko bwawe buhora burema bukurema uko wowe nawe muzagenda mukishwanya Dr Albert Gakwaya ni muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu turamwumva ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru mu burundi abarangiza kwiga baracyahura n'ingorane zikomeye zo kubona akazi naho mu rwanda abasenateri bamwe na bamwe baranenga ireme ry'uburezi mu makuru y'ahandi ku isi minisitiri w'ubuzima w'afurika y'epfo yahagaritswe ku mirimo ye by'agateganyo akekwaho ruswa amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mbashimiye ko muri ba mudatenguha kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira muri afurika y'epfo minisitiri w'ubuzima zweli mkize yahagaritswe ku kazi ke by'agateganyo kubera ko akekwaho ruswa eugeni mukankusi yaduteguriye iyi nkuru perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa ejo yahagaritse ku mirimo by'agateganyo mu buryo budasanzwe minisitiri w'ubuzima nyuma y'uko bivuzwe ko deparitoma ye yakoze ibintu bitemewe n'amategeko isinya amasezerano arebana na covid cumi n'icyenda n'isosiyete y'itumanaho icungwa n'abo bahoze bakorana mbere y'itangazo rya Ramaphosa minisitiri mukize yasabye rubanda imbabazi ku biheruka kuvugwa bifitanye isano n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda byarakaje abaturage bahuye n'ingaruka zacyo mu rwego rw'ubukungu mukize yahakanye uruhare rwe mu makosa yabaye Ramaphosa yavuze ko guhagarikwa ku kazi bidasanzwe bizafasha muhize gusubiza ibibazo by'iperereza mu bijyanye na kontaro yasinywe hagati ya minisiteri yayoboraga n'isosiyete digital vibes minisitiri w'ubukerarugendo umuroko kubayi ngubane azaba asimbuye minisitiri w'ubuzima kugeza hari ikindi gitangajwe ibi byavuzwe n'ibiro bya perezida Ramaphosa ibiro bishinzwe iperereza ridasanzwe byavuze ko riri hafi kurangira raporo izashyikirizwa Ramaphosa kugira ngo afate icyemezo ku bizakurikiraho mu kwezi gushize kwa gatanu minisitiri mukize yavuze ko iperereza ryasanze uburyo digital vibes yahawe akazi mu bikorwa byayobowe n'uwahoze ari umufasha we wihariye akaba na sekereteri byari bitubahirije amategeko mu gihe iyo sosiyete yishyuwe miliyoni zirenga ijana na mirongo itanu z'amarande y'afurika y'epfo ni ukuvuga miliyoni cumi n'imwe z'amadolari y'amerika noneho tujye muri mari abasirikari bari ku ngoma bongeye kwizeza sedeyao umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba ko bazasubizaho abasivili ku butegetsi fideli niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru umukuru w'urwego nyobozi rwa sedeyao jean claude kasibru abitangaza ari mu mugwi w'abariserukiye muri mari babonana na colonel goita yakoze kudeta goita yatanguye kuyobora abagize kudeta mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze yarahiye mu mabanga ya perezida nk'ifatakibanza ku munsi wa kabiri uretse kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile yemeye no kuzokoresha amatora mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru bamako umukuru w'urwego nyobozi rwa cdao jean claude casibru yavuze ko perezida nk'ifatakibanza n'umushikiranganji wa mbere babahumurije ku bibazo nyamukuru kudeta yo mu kwezi kwa gatanu yari yiyamirijwe n'amakungu kuko yabaye iyigira kabiri ikozwe muri mari mu kiringo c'amezi icenda nyuma ya kudeta yabaye mu kwezi guheze umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ishyirahamwe sedao vyaciye bicira ivomo igihugu ca mari vyasavye ko ikirangamisi cari cumvikanywe ko imbere yaho co gusubizaho leta y'igisivile cubahirizwa
tugarure eugene mukankusi noneho komereza ku ruzinduko rwa mbere mu mahanga visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamara harris akubutsemo ku mugabane wa amerika y'epfo mu bihugu yasuye harimo mexique yishimiye intambwe nshya mu mubano wayo na leta zunze ubumwe za amerika nyuma rero y'uru rugendo rwa harris
perezida wa mexique andres manuel lopez obrador uyu munsi kuwa gatatu yavuze ko igihugu cye cyinjiye bya nyabyo mu cyiciro gishya cy'umubano na leta zunze ubumwe za amerika ni umunsi umwe nyuma y'uko visi perezida wa amerika kamala harris agendereye umurwa mukuru mexico mu kiganiro perezida lopez obrador yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga marcelo ebrard yavuze ko umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano wa amerika alejandro mayorkas ashobora kuzaba ari muri mexique ku itariki cumi n'enye y'uku kwezi kwa gatandatu mu biganiro bijyanye no gufungura buhoro buhoro imipaka y'amerika na mexique ibyo biganiro byaba ku munsi ukurikiyeho kanada yiteguye gufungura mu byiciro imipaka yayo ifunze kubera icyorezo cya covid irateganya guhera ku bagenzi barangije gukingirwa eugene mukankusi arakomeza
iki gihugu kigiye gushyira ahagaragara inzira izakurikizwa mu kongera gufungura imipaka igihe ibisabwa bizaba byujujwe ibyo bizatuma abaturage bakingiwe mu buryo bwuzuye babasha kongera kwinjira mu gihugu batagombye kujya mu kato kongerewe iminsi icyiciro cya mbere cyo gufungura imipaka kizatangira ubwo mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abemerewe gukingirwa bazaba bamaze guhabwa urukingo rumwe rwa covid cumi n'icyenda na makumyabiri ku ijana bamaze guhabwa urukingo rwa kabiri kuri ubu abanyakanada binjira mu gihugu bagomba kubahiriza akato k'iminsi cumi n'ine yuzuye amakuru yabanje gutangazwa kuri twitter ya katie simpsons w'ibiro ntaramakuru bya canada wavuze ko itangazo riza gusohoka mu masaha ari imbere uyu munsi minisitiri w'umutekano w'abaturage wa canada ari nawe ushinzwe umutekano w'imipaka ntacyo yahise ashaka gutangariza ibiro ntaramakuru reuters dukesha inkuru radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fidele niyongabo ngwino nanone wakire eugene mukankusi maze utujyane muri irani aho abaturage bazatora perezida wa repubulika mushya ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi umwe mu bakandida witwa abdul nasser hemati yatangaje ko aramutse atowe yiteguye guhura na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden hemati avuga ko yiteguriye kubonana na biden naho amerika ikeneye kurungikira irani ibimenyetso byiza bigaragara kurushiriza amenyesha ko ingingo ya amerika yo kugaruka mu masezerano yerekeye ubuhinga bwa nucleaire amakungu yagiranye n'igihugu ciwe ari ikintu gikomeye cyane ku migenderanire iyo ari yo yose avuga ko ata kintu na kimwe ngirakamaro kigaragara uruhande rwa biden rurerekana gushika ubu amenyesha ko niyo babona ko ari intambwe ziboneka ziriko zirashikwa ko rw'ico gihe bazobiganirako abajijwe niba irani yoba yiteguriye kwemera izindi ngingo zigenewe guhagarika imigambi y'igihugu ciwe mu werekeye misile balistike kugira gikurwe ko ibihano cyafatiwe n'amakungu yishuye ko ivyo bitazoba amati afise imyaka mirongo itandatu n'ine muri iki gihe n'umwe mu banyapolitiki ndwi bemejwe n'abategetsi ba iran bemerewe kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu matora azoba ku itariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu ivyatohojwe vyerekana ko ari nyuma y'umukandida ibrahim raisi abonwa ko ari we umuyobozi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ashira imbere
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi bamwe mu barangiza amashuri mu ntara ya makamba bavuga ko babayeho nabi kuko leta itabahaye akazi abahanga banonosoye ibijyanye n'iby'akazi basanga leta y'u Burundi yari ikwiye korohereza abashoramari b'abanyamahanga bakajya gushinga imirimo mu gihugu ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda bamwe bavuga ko bataronse akazi kuva barangije amashuri abakunzi b'ijwi rya amerika babasanze muri zone mvugo ya komine nyanzarake y'intara ya makamba hari abahisemwo gukora uburobyi bw'amafi mu kiyaga tanganyika deo bakundukize n'umwe muri abo yahejeje ishuri ryo kwigisha ariko siwo mwuga akora abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ku mweha wa mvugo turi bumaze kumara amashuri tukadepoza tukabura ukuntu tworonka ikazi twokora twaravye kuguma muhira tubura ko bitoroshe je kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize erupe mbona ko atakazi ndonse ndaguma muhira mbona abandi baguma bagenda bava yarabarovyi bagaruka nkabona bamerewe neza bati kumbure naje nova ngaha muhira noshobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi hanyuma nkabandanya kubaho nk'abandi nicyo gituma naciye ndishiramo icyo cyiyumviro cyo kuza ngaha sabahejeje ishuri nderabigisha gusa bataronkejwe akazi mu gihugu jean dodieu n'intunze wo muri komine nyanzarake yahejeje ishuri ryisumbuye mu ndome za none kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ariko adandaza amakara n'itomati ku mugwa mukuru wa komine umwuga avuga ko utagenda neza jewe nize igisata cy'indome za none bibiri na cumi na kane shyira bibiri na cumi na gatanu niho naronka diporome ubu niyungunganya dandaza udukara ahandi nkadandaza itomate nibyo bifasha mu buzima bwa none hari aho bishika n'umutaha ukamperana nkaca mbaho mu buzima bugoye ubwo rwaruka rwarangije amashuri yisumbuye muri komine nyanzarake y'intara makamba iri mu buhanuko bw'uburundi muri kino gihe rutagira akazi rusaba ko leta yorushigikira ruvuga ko niba nk'urwaruka yashinzwe ruyumva ku matwi duhora tuyumva ntaho turayibona twoyisaba ko yozira tugendera ihejejije kutugendera ikaziratumenyesha ukuntu twobaho n'ukuntu twoyitura abavyeyi bo muri komine nyanzarake y'intara ya makamba hari ikintu gikomeye kibababaza marcienne barenga yabo n'umwe muri abo bavyeyi ababazwa n'ingene abana bashizwe mu mashuri bayahejeje batahira kuyerera mu mabarabara ni ukuri turababara kubera tuba twarasohoye amahera yo kubigisha abana kandi bakabura ikintu boshikako kandi twarasohoye amahera ariko ukabona abandi bararonse enye aho bisumamwo bakaronka n'amajana abiri yo gufasha ababyeyi ariko babandi babana twigishije natwe kugira ngo natwe turonke enye kuruhuka bakabura ico bifashisha bikatubabaza igituma abahejeje amashuri mu burundi badahita baronka akazi ni uko atabuhari vyemezwa n'umuhinga mu bijanye n'akazi akaba arongoye ikigo bbn gifasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi yo kwikenura fate cyane cyane ku mashyirahamwe yikorera utwabo afise ibyo ahingura ari mu burimyi cyangwa ubworozi na cyane cyane mu mahinguriro bajya nibo batanga akazi akazi rero ni ukuvuga yuko baba bakeneye abakozi abakozi nabo ubakenera kubera yuko ufise ico ubakoresha kugira ngo umwimbu wongerekane iyo rero isoko ibonetse uca ukenera kwimbura byinshi kuri iyo mbura byinshi rero ukenera abakozi niho utanga akazi kureka abanyamitahe bakaza mu burundi atamananiza basabwe ni kimwe mu byo pierre claver nduwumwami arongoye bbn asaba leta kugira bikunde ubuzi bugwire mu gihugu ntiyakamu leta yuko ikwiye korohereza no kureba n'imitahe na cyane cyane abava hanze bagira bati twashaka kuza gukora mu burundi mugabo tworohereze kuri ibi n'ibi n'ibi ni ukubumviriza niho rero iyo ariko araza yonyine ntiyarondera ati nkeneye abasudere nkeneye abimba ubutare n'agataka ariko nkeneye n'amabarabara n'amatara ibyo ni leta ibishyiraho n'ibihugu bya amerika bya rutura bya bufaransa baringinga abanyamitahe bakajya iwabo bagakorera iwabo ivyo biruko mu gihe mu burundi abarangiza amashuri ntibaronswa akazi atari agaseseshwa rumuri ku rubuga ngurukanabumenyi ikigo istebu cishinze gutanga ibiharuro ku buzima bw'igihugu kivuga ko mirongo ine n'ibice indwi kw'ijana ku ruhande rw'abigeme barangiza amashuri atakazi bafise abasore nabo bakaba bagera kuri mirongo itatu n'icenda n'ibice bitandatu kw'ijana desire hatungimana urakoze tugume mu rwanda uburezi bwaradindiye kubera iki bamwe mu basenateri basanga rimwe na rimwe biterwa n'ihindagurika rya porogaramu z'inyigisho za hato na hato ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboye mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage muri sena kuri uyu wa kabiri yigaga ku kuzamura ireme ry'uburezi yaraye ishojwe bamwe mu basenateri bumvikanishije ibikenewe senateri dusingize mungu jean pierre na senateri emmanuel havugimana bagarutse kuri bimwe babona byazahura ireme ry'uburezi ikindi gituma ireme ry'uburezi rizamuka ni na abarimu ubwabo byaragaye ko kubateza imbere guteza imbere amasomo bahabwa bifite akamaro ariko n'imibereho yabo hari aho usanga amashuri yita ku mibereho y'abarimu muri ayo mashuri ugasanga ireme ry'uburezi rizamuka kurusha andi mashuri nko koroherezwa kubona icumbi kubona isoko ryihariye na ririya tujya tubona mu nzego z'umutekano n'ibindi ibyo bigatuma abarimu bagira motivasiyo abarimu nabo bakwiye guhabwa agahimbazamusyi gafatika umuntu ntajya mu bwarimu kubera ko yabuze ikindi kintu akora hari benshi twaciye mu bwarimu iyo ukora umurimo utishimye ukumva utawushaka abana birirwa tukagura gusa uruhare rwo guhinduranya porogaramu ntitindeho ni zimwe zagaragajwe n'abasenateri mu- mu bizambya ireme ry'uburezi nabyo senateri havugimana arabyumvikanisha muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi hagiye habaho n'impinduka nyinshi cyane mu burezi ngira ngo ahari minisiteri y'uburezi muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi niba yagize abaminisitiri benshi bashobora kuba bagera nko ku icumi mu myaka makumyabiri n'irindwi urumva ari mu wayene y'imyaka ibiri n'ibice birindwi ahari kuri kuri buri muminisitiri kandi buri wese akagenda asa n'aho azana reforome ye ahindura ibintu bahindura indimi ugasanga rimwe na rimwe n'abarimu babishyira mu bikorwa basa n'aho bayoba icyo bakora ugasanga hari ibitabo bimaze gutangaho amafaranga bakabibika ibi bibazo aba basenateri bagarutseho ni nabyo akenshi abarimu ndetse n'ababyeyi bakunze gusobanurira guverinoma urebye ikibazo ubundi ni amafaranga naho ubundi kwiga uburezi ni byi- uzi ukuntu ari n'akazi keza ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu kubera iki nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze arumva urwego agezeho wowe wakabaye uru- u- umurusha kuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu cyongereza ejo yije mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahaga- arahagarara hagati ubuke bw'ibikoresho nabwo bwagaragajwe nka bimwe mu bikoma mu nkokora ireme ry'uburezi mu bipimo bya minisiteri y'uburezi byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bigaragaza ko byibura mu mashuri abanza intebe yicaraho abanyeshuri batanu mu gihe igenewe abana babiri gusa mu yandi mashuri abanza byerekana ko abanyeshuri batanu bahurira ku gitabo kimwe kandi ubundi kigenewe abana babiri iyamuremye augustin perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena we ashimangira ko hakenewe ubusesenguzi bwimbitse kuri iki kibazo nka sena twebwe dushinzwe ku- gukurikirana gahunda no kugenzura ibikorwa n'imikorere ya guverinoma icya mbere ni ugukora analize kiritike y'izo gahunda y'izo politike tukagira guverinoma inama turayibwira tuti dore mu burezi mufate indiketa zibarika zipimika ebyiri eshatu tuzagenda tureba ko twazigezeho Nge- uburezi ntabwo ari amashuri si abarimu bahembwa nicyo u- uwarezwe ageraho ushobora kwerekana bimwe mu byifuzo byatanzwe n'abasenateri ni uko ireme ry'uburezi ridakwiye gupimirwa ku manota ari ku mpamyabumenyi ahubwo ko hakwiye kujya hanagaragazwa icyo umunyeshuri ashoboye kuri iyo mpamyabumenyi ye asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta urakoze kandi turacyari mu rwanda noneho tujye mu murenge wa gasakuza mu karere ka musanze intara y'amajyaruguru abaturage bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge irabahombya barasaba leta guhagurukira iki kibazo nayo ni inkuru ya mugenzi wacu jean baptiste ndabananiye aba baturage bo mu mudugudu wa gataba mu kagari ka gasakuza ko mu murenge wa gacaca i musanze baherutse kubwira ijwi rya amerika ko bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge ifumbire mbona ririmo ibicupa aho ibisupanete mbona ri- birimo ibasha ni ibiri fumbire wa mugabo waguze ubwo nagiye kurikoramo igicupa ahubwo cyanaranyhebyemo ni uko ibigori byarangiye byeze ritari ryayonga twasekeye rikirimo imisenyi babaga basuzemo amazi ukabona itose ukagira ngo ni imborera twarahingaga mu mwaka ugahita nyuma y'icyumweru umwaka wageze hejuru ariko uwo mwaka wameraga utukuye ibishyimbo byameze bitukuye amababi asa n'umuhondo bavuga ko iyi fumbire yabarumbirije imyaka bari amatarasi ane nakora mu mufuka n'igice by'ibigori nta nawe ngo mpima ariko nta na senkanti yageramo narebye wa mugabo we iyo iri fumbire wafumbije ko hano rya ryakageha kameze n'urunyabutongo kikoreshaga mu ishashi koko muvandimwe kikamera nageragezaga wenda ko ibigori yakavanye wenda byibuze wenda nk'ibiro nk'ijana na cumi we nka mirongo itanu nabyo ntaho bishitse neza Eh, nari nahindamo ibishyimbo mbere nakoranaga na mukecuru nezaga nka toni igice y'ibishyimbo ariko ubu ngubu nta n'ibiro magana ane nakuyemo umufuka uhwanye n'ibiro ijana naho ibiro senkani ni ibiro mirongo itanu bongeraho ko bakomeje kwishyuzwa amafaranga y'iyo fumbire bavuga ko ntacyo yabamariye amafaranga w'iwanje bamwandikiye ntabwo yari yakagatanze ntabwo yari yaba nta nakubesha azakomeza kugura mu ijana kandi ibigori yejeje mperutse kutujana bambwira amafaranga ijana na cumi kiyikiro ubu akomeje kugenda bakwepakwepa mu kubishyura none se yagira ati nari kurata ibigori ikibara yaratishije ibihumbi mirongo itanu ibyo nakuyemo si none ko ntawunamo ibihumbi wenda nk'icumi kumera kwezi umufuka nahise ngugurisha mirongo itanu na bitanu nongeraho bitanu ubwo mbaha mirongo ine biba bankarikiye ibihumbi ijana na makumyabiri na bingahe niyo mbyibutsa ngira ngira ikiniga yuko banteye mu bihumbi bidashira oya n'umugabo ntanapfa kurira ariko agahenda kuko karanyishyura uyu mugabo wo mu mudugudu wa gasenyi nawo wo mu kagari kagasakuza avuga ko abaturage b'umudugudu wa gataba bari bagenewe iyo fumbire nk'igihembo cy'uko bahize indi midugudu yo mu karere ka musanze mu kwishyura ubwisungane mu buvuzi ko bitari byitezwe ko bayishyuzwa baturagije ngo uyu mudugudu ngo wa gataba ngo ni uw'icyitegererezo ngo wayi wa mbere mu karere uvuga wigendera iryo fumbire byaje ari nk'iry'ubuntu ari uko uyo muturage aje gufumbiza rero ko birangira nyuma yaho babishuje n'ubu ngubu babishyuzaga ni uko ari induru zavuze akagabanya kubishyuza ariko hari abimaze kwishyura twebere ko reko ndi muri gasenyi ihanye imbibi nagataba ni ahangaho nta narifashe nje nakoresheje iryanjye ngo bawuhembye ifumbire ridashyitse nyamara ariko kuri uyu wa kabiri umukozi w'umurenge wa gacaca joseph desire dusabimana ushinzwe ubuhinzi yahakanye ibivugwa n'aba baturage bahawe ifumbire y'imborera ntabwo ari bo bonyine yewe kwa cyenda no kwa cumi umwaka ushize tuyibaha ku ideni tugiye kwishyuza bamwe barishyura abandi banga kwishyura banze kwishyura rero baravuga bati ntabwo turabishyura niho batangiye kuvuga ngo ifumbire mwaduhaye ngo yari mbi naho ngaho barenjeje nyine hari akandi kagari ka kabirizi dusabimana yanahakanye ko iyi fumbire yahawe abaturage b'umudugudu wa gataba nk'igihembo nubwo dusaba imana abahinzi bo mu kagari ka kabirizi bayikoresheje bakeza uyu muturage wo muri kabiri wo kuri uyu wa kabiri ko muri rusange abaturage ba kabirizi batakoresheje iyo fumbire kandi ko n'abayikoresheje batejeje twe ahantu bayimenye abaturage barayanze bakoresha iyabo bayangiye iki ibiciro ni ukuvuga ngo bagupimiraga igitebo bakavuga wenda niba igitebo gifite ibiro nka makumyabiri bakakubwira ngo uzishyura amafaranga wenda nk'ibihumbi bitatu ubwo rero basanga ari uko bimeze abaturage bati tuzakoresha iyacu waba ubizi neza ko muri kabirizi hose nta na hamwe abaturage bakoresheje ifumbire bayo iya mbere barayikoresheje cyane iriya fumbire yaje ari nk'intuburano ntabwo yigeze kweza aho bayishyiraga nta cyatsi cyahameraga ntacyo wagira uti sinzi na side yakagombye kuba yari irimo narabyiboneye si aha honyine abaturage binubira iki kibazo cy'ifumbire mbi umuvugizi mukuru w'umuryango imbaraga ukurikirana abahinzi babarirwa mu bihumbi makumyabiri na birindwi na magana atatu mu rwanda jean paul munyakazi yabisobanuriye ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri cyane cyane ifumbire y'imborera ni ifumbire muri iyi minsi ikorwa na ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo twari twaragiye tubakangurira ko mbere y'uko baziha abaturage inzego za leta cyane cyane ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabu kikabanza kikotoreza gutanga uburenganzira ko ayo mafumbire yakwiye gukoreshwa aha rero ba rwiyemezamirimo benshi uretse no kubaha amafumbire ameze gutya harimo n'abashyiramo igitaka bagafata igitaka bakaryongera muri ya fumbire witaga yuko ari nziza henshi icyo kibazo kiragaragara mu turere dutandukanye kirimo ntabwo wavuga ngo ni twose ijana ku ijana kuko tutigeze dukora ibarura ryihariye ni ikibazo gikomeye birahombya igihugu munyakazi nawe avuga ko ifumbire itujuje ubuziranenge iteza abahinzi igihombo gikaze yongeraho ko inzego zibishinzwe zikwiye kugira icyo zikora kuri iki kibazo cyane cyane kuko amafumbire y'imborera ntabwo akurikiranwa cyane niyo leta iri gukurikirana ikurikirana amafumbire mvaruganda aha rero niho dushingira rero dusaba yuko inzego za leta zadufasha n'ikigo cy'ubuziranenge gikwiye kuzamo uko gitanga ibyangombwa ababikora ubu ngubu babikora batabifitiye ibyangombwa ubwabyo munyakazi yanavuze ko hakwiye ibiganiro hagati ya rwiyemezamirimo watanze ifumbire n'abaturage bayihawe bagakemura iki kibazo mu bwumvikane twagerageje kuvugisha rabo ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano guteza imbere ubuhinzi kuri uyu wa kabiri kugira ngo twumve icyo kivuga kuri iki kibazo gusa ntabwo cyatwitabye jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika imusanze jean batiste ndabananiye urakoze inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu bufaransa ejo hashize umuturage yagize gutya akubita urushyi ku itama perezida emmanuel macron ubwo uyu mukuru w'igihugu yarimo aramutsa rubanda macron yari yagiye gusura umujyi wa tan l'ermitage mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu si ubwa mbere umuturage asagariye umutegetsi ukomeye mu ruhame impamvu yabitera bene iyi myitwarire ni iyihe mugenzi wacu jeffre mutagoma yashakishije igisubizo ku muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu dr albert gakwaya dr gakwaya akorera mu butaliyani no mu bubirigi kuriya by'umwihariko sinagira icyo mbivuga kuko naba nkoze icyo bita diagnosticative ntabwo nahita mvuga ngo uyu muntu afite ikibazo kimeze gutya ntarinzi uko yari ameze n'ibyari bimurimo n'ibyamusukuma byatumye gusa ariko ibikunda kugaragara ko umuntu atinyuka inzego nka ziriya zigana nka kuriya eh, ibyagaragaye nk'uko wari ubyivugiye byahereye kuri ba dodo kabushi babatera inkweto hakakurikiraho na berlusconi bateye itafari mu mutwe agiye gusuhuza nabo abantu na sarkozy n'uyu nyine mm, perezida uriho emmanuel macron ukabona umuntu umwe afashe icyemezo kifatanaziranye nta n'ahantu asanzwe anamuzi akaza agafata icyemezo cyo kwigira umuntu ugomba gukubita eh, umuntu w'icyitegererezo cyangwa se w'ikirango cy'ubuyobozi cyangwa cy'ubutegetsi azi neza ko arinzwe n'inzego nazo zifite ingufu cyane kandi zi- zishinzwe kurinda wa muntu ni nko kwataka amategeko ni nko kwataka u- inzego nanone zishobora nawe ku- kuguhemukira Mm, ibyo bigaterwa n'iki harimo ikintu cyo gushimishwa no kuba abazungu imbuno icyo ni icya mbere hari abantu b'abasadike eh, bagwa- ashimishwa no ku- ku- kuba abazungu muntu ndetse akaba yanabishyira no ku mugaragaro bitewe n'inzira y'ubwana bwe yagiye anyuramo agasanga umuntu yiremyemo akantu ko guhinduka umuntu ugirira nabi abandi bikaba ari bwo buryo bwo kubaho no gukora hari abantu sosiyo abantu bakora ibintu binyuranije ni- ni- n'ibyemewe n'amategeko akikuramo neza bya bindi bi- bi- bibujijwe we ahubwo akajya abikorera icyo Eh, hakaba rero n'abandi nyine eh, twakwita abasosiyopate nabo birengagiza amategeko isosiyete cyangwa se abantu abamo baba barayishyizeho bwo ku- bwo kubana aribo bakora za tontire za viyo akabikora aribwo buryo a- agamije ku- gukora hakaba rero n'abandi babikora ba- uburyo bw'imirebere ni uburyo bw'imibereho buba bwaragiye bubibatera byose bikunda ku- kugaruka kuko abagabo ba- bakunda guhemuka cyane bi- bi- ba- bakunda kubituruka ku babyeyi babo b'abagabo banywa- b'abarukorike cyangwa se inzira y'ubwana ahantu umubyeyi w'umumama bamutandukanije n'umwana umwana akiremamo eh, ikintu kibi eh, mu mu byo bita mu rwego rwa attachment attachment ni umuntu umwana yi- yi- yisangaho umuha i- i- yisangaho yirem- u- umuha ibikwiriye abo bita ba caregiver noneho rero uyu muntu wa- wamubyaye asa nkaho yamuhunze hari uburyo rero habaho za attachment zi- zi- zi- zi- zituma umuntu ahinduka ashobora kuzahinduka umuntu uzagiramo ubusuyo yo kuzahinduka umwanti sosiyali nk'uko cyangwa se agahinduka hakaba rero n'abandi nyine uh, nk'uko nabivugaga bagira abapapa babo ababyeyi bagiye babagizaho ntuza bitewe na alukoro na rukoremini ndende eh, bakabaha icyo bita modus i- i- uburyo bwo gukora bumeze gutyo bwo kumerera n'abandi bantu bikazagenda umuntu akabikurana bijye bigaragara ahubwo akazajya akoresha n'amayeri menshi akabikora ubwo navugaga abantu uko bigenda bigenda hari rero n'ubundi buryo bwo kwiyahura umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura buriya direct ugatinyuka ugakora ibintu utatumwe na rubanda hari uburi direct bwa bundi ubwo bita tentative de suicide cyangwa se suicide yageragejwe igashoboka kwiyahura byage- byageragejwe bigaso- bigashoboka ukarya imiti myinshi itandukanye igize gute igahita ikurangiza cyangwa ukanywa nka tide cyangwa se ukanitwika ibyo ngibyo ukiyahura cyangwa se ukajya nka hejuru ya etaje ukijugunya Eh, umutwe wawe ukora gutyo bikunda guturuka cyane ku nanone kuri ku, ku nzoga nyinshi eh, ku ku kuba uri umuntu wakundaga ndetse no ku no kwangwa eh, bikuri- bigerekeranije wanzwe kenshi gutakaza abantu umuntu wari ukugize n- nanone ufite inzira wanyuzemo yakumereye nabi ndetse harimo n'abakunda kubiterwa n'uko bafite agahinda cyangwa se umuhangayiko ukabije wa wundi dukunda kwita depresiyo cyangwa se ibyo bita amatubure za zansiyo bikaba rero indwara wowe ntubimenye ko byagiye byiyesitara muri wowe bikajya bikora ku buryo ubwonko bwawe buhora bukomporota kugushwanyaguza kugusenya hakaba rero n'iyo abantu benshi badakunda kumenya ituruka ku bintu nanone byinshi bi- bigaruka nanone kuri za za nzoga icyo mvugira inzoga ubwo inzoga kenshi bimaze guhinduka umunywi w'inzoga uhoraho uzinywa kenshi u- ukunda kugira iyo bita imbamutima z'inyakibi arizo bita santimado kiripabilite zikunda kugabanyiriza icyo bita agaciro muri wowe mu kubura ingufu noneho bikazatuma uhinduka umuntu ubwonko bwawe buhora burema bukurema uko wowe nawe muzagenda mukishwanyaguza noneho ukataka rimwe na rimwe abantu benshi bagatinya kwataka bya bindi biri diregite bya bindi bi- bi- bibabaza umubiri wo hanze agakora nk'ikintu cyo kujya guhangana n'umuntu nka insitisiyo akavuga ati ngiye guhangana n'iki kintu ki- ki- cy'umutamenwa ngiye kumenana nacyo dr albert gakwaya ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane dr albert gakwaya ni muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu yaganiraga na mugenzi wacu jeffrey mutagoma ku bitera abaturage bamwe na bamwe gusagarira abategetsi bakomeye mu ruhame nk'uko umwe mu baturage yakubise urushyi perezida emmanuel macron mu bufaransa ejo hashize dr gakwaya akorera mu butaliyani no mu bubirigi nshuti zacu ni kuri iyi nkuru aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza